photo. Jesus! Not be juju be that. Jesus! How dare you? You suffer the consequences. What? Oh, Jesus! Photo. Not be juju be that. Jesus! photo. baby. This time way you come ask this kind of early morning. Hi, if for coming now, ah, I for I for worker committee for that uh, eh, uncompleted building where we always meet. I just wanted us to have some privacy. I'm tired of doing it in that uncompleted building. Hi, catwet stalele. hey, privacy. Privacy. Hi, <laughs> baby, how you fine? <laughs> you fine like today bread, tomato. Thank you. Hi. You're very cute too. Alice <laughs> tell <laughs> Hey, where. See, eh, baby, I, I know say, eh, as I want, you know, I want tell you now, eh, me as I do like this, hey, now you find like this, I no go ever for my life cheat, follow another woman. I no go ever push another woman for my life. The day wey I go pursue woman, see, I no go ever look nyash again. You know, say every time, you, now you be my last bus stop. Every time, every time, I dey always look nyash, I dey always pursue woman. But you see, as e like this, final, final token, na be this, final token. I no go, I no go look woman nyash, I no go look anything. If woman dey come like this, I go go back. If woman dey come for back, I go run. I no go look woman again. Yeah? Are you sure? Eh, I sure well well o. I sure. Can you swear? Swear? Uh that one na small thing I see as i lie like baby i swear mm, eh, i swear it this my na, na the only slippers i get for my life with this i swear with these <laughs> slippers <laughs> eh, i don't go <laughs> pursue eh. the day wey i pursue woman. what should happen to you. make these slippers if i walk waka with these slippers make these slippers they slap me. no. Eh. choose one if you ever cheat on me it's either your big engine stops working or it disappears. Which one? Cilindros para vos. Photo. Atua. Beto. Ah, baby. If my big age stop to work, let me say me too. I don't stop to work. Oh, I will come become living dead. I won't need it anymore because you cheated on me. Hey, eh, but I will still need them. Oh. Ah, because I don't go cheat. You want? Okay. I no, I no go cheat. Why? I, I, baby, I swear I no go cheat. Are you sure? i see them like this e be my father bus stop Oh, no mind all those guys. all those guys they be agent of <laughs> darkness so they can't take they won't can't take me away from you. Are you sure? Uh, no, I don't go pursue no one. hey, <laughs> eh, baby, baby. <laughs> Ade. hey. Do one. I look where. Who do one? Yes. I to, I to swear. Yes. Who, who go inside? Yes, I'm going Emo things. Oh, Brema. Good afternoon. Hey, ah, how you there? I'm good. Hey, so where you come out this kind of money? Did you see my sister? Hey, been looking for her since morning. What's happened? I, I have an interview I'm going for this morning. It's very, very urgent. And I don't have any cash on me. Like, very cashless. Like, I don't have any money on me. Hi! and na me and her bin dey dis early morning o na na na na na i never too tey wey she comot tell me say she dey go i think say she don reach house already. no she hasn't. hi. and i been waiting for her. Hey, yeah. I don't have any money on me. Ale. I just need to go there because it's getting late. Akweste. Yes. Atwelele. See. Okay, no worry. I'll give you the money. Oh really? Yeah. You give me the money. Oh really, ah! really? Oh. <laughs> <laughs> you're such a nice person. Ah, <laughs> nice one. My sister is very lucky to have you. Yes, so uh, I'll be, I'll be very, I'll be very, very uh, jealous, jealous. Really? Uh, I'll be very jealous. Night make. Uh, but you see, give it snap one day. Yeah, what's it? Um, you know how she did like this. Eh? Sometimes, you know, see, sometimes why they come in the house. You know, you know, see me and your sister they do lovey lovey. Yeah. Uh-huh. and sometimes why they come in the house and they. Yeah, sometimes you go dey wear all those small small skirts come dey wear come those kind trouser wey dey tight wey be say your your back is akaba go come dey shoot at ai as you go come dey waka pere pere pere brema good afternoon brema good afternoon na so my eye go dey answer you yes good afternoon yes good afternoon <laughs> see i i i like you. you like me. i like you well well you know say as me and your sister dey knack if me and you two dey knack na family combination Eh. no what wahala o. ah no no wahala. sister wahala i don't want it no. no wahala. i don't want it. see as as me and your sister dey if me and you dey knack na the same blood so na the same combination wey dey turn around the two of us for my sister. I can't. You my sister. No fear. I go fear do your sister. No what? See, you know, as you do like this, you know, be small because all this your your two pellets pears don't they ripe. They don't ripe finish. See, by the time I start to handle and where if other boys they see you, they no go recognize you. you see that that your back with already shake. Kapun kapun. No. I go knock and wear. Calm down. Stop. I will give you plenty yes. money. I will give you plenty money. Money. Eh, I will give you money. I go the collector for your sister. They give you. Hey. I'm, I'm scared. No scared. No, no scared at all. Mm -mm. No scared. We're going to be sharing the same thing. Eh, we going to share the same thing. The same thing we going to share. No worry. No fear. You know, be small picking. Eh? Say, you fine. Hey. Hey, yeah, yeah, do it. Come, come, we go inside. Just go inside. Eh, eh, no worry. So I'll... give me the money for the transport shipping. I go give you now, now. we go inside. I'll give you the money sharp, sharp. Ah, sure. What to swear? <laughs> Bless toi. Hmm? obviously. So, tomorrow you come as Nadi? Of course, yes now. I don't feel like leaving, but I have to. do tomorrow when you come again, eh? Mm. you follow go, go that place where I tell you. Okay. Yeah? Okay, baby. Photo. Yeah. yeah, <laughs> yeah. Okay. I miss you. Hey, eh, Annie! Bye-bye! Oh. Bye. Hey, eh, I see you later. Jesus. Hey, bye-bye. What's, what's the meaning of that? What's that? I'm Uh, mumu man. Why are you telling my sister, see you later? now, <laughs> eh, now your sister, now, so I just tell her, bye bye, see you. Not be juju be Have you been seeing my sister behind my back? Me? No! what? <laughs> Eh. Hmm. Why go see your sister be behind my back? Or behind our back? Not be juju be Behind your back. No, I don't be do Remember what you promised me. Eh? Remember our deal? if you ever cheat on me, let alone you cheating with my sister, it will be double for you. Do you want that to happen to you? See, those parables. Ada. See, you know, eh, why, why, why, why even they even come and tell me that kind thing, sir? Eh? You, you, you see, as you do like this, you say you, you be my uh, forever living brother. I'm going to leave you now. Go go and follow your younger sister. Why want to do that kind of thing? For what? Photo. Says who? Have you looked at her properly? Her butt? her boobs, and you say she's young. Those ones mature, but she's young. Really? Yeah. Those ones are matured, but she's she young. Yeah. Okay. Remember our deal. Remember what you promised me. You will never cheat on me. Like, And if you do, what will happen to you? If it has to do with my sister, it will be double the consequence. I love you. Anyway. Mm? Hey. Okay. Bye. May God not allow them, may them kill you. See, you know why I say make come here so that you know see your sister they always they come our house they come my house uh-huh. so I no want make come our house come catch us na make I say we just do a sharp sharp for here uh-huh. you understand? Tú escuchó tu ale. Se le envía tu vete. Ella. That is okay. bend, bend, bend like this. We just run up sharp, sharp. Jesus! Photo! No be juju be that. Jesus! How dare you? No, see. Shut up! Akwele toast to her. I warned you. I warned her. Baby, now. I swear, Now, now, she goes up. I, I, I did my own. Now she come beat me. Come tell me say, um, um, um, say you, you, you. I warned you not to cheat on me, and now with my sister. I no cheat on. Shut up! I Alukwelelele. She too terrible. people have the guts to bring her to this same uncompleted building, that you bring me? Now she said people were here. Shut up! I know it, You will suffer the consequences. Oh, Jesus! Photo! Not be Jesus! Photo! Mary! Centros parados. ¡Alu, ¡Al alu! ¡Ah! abeg no oh, see i swear i no go cheat on you again see i no go ever cheat on you again for this life i no go even look your sister again i no go pursue your sister i no go do anything abeg just give me my my baby and i just wan say beg you abeg na the only na the only thing wey i inherit from my father before he die abeg are you ready to beg you. Ima eh? you still have guts to open this mouth and talk to me right. awo ẹ ta lọ ọta Hey, henceforth. jesus. Hello. jesus. Jesus. ẹ eh, mú mú ma. àwọn àwọn àwọn àwọn àwọn àwọn àwọn eh, àwọn. ẹ mú mú ma. They never show you say the earlier you learn to be who you are, the better it will be for you. Man know thyself. You don't know yourself. abeg all right eh. um, thank you very much for watching this funny episode god bless you thank you very much please uh, our, our, our boss wants to talk to you guys okay isimi can talk to you guys abeg he has a channel on youtube ima blinks tv make na subscribe for youtube subscribe abeg if na one man i need am subscribe subscribe to, to ima blinks tv youtube channel thank you very much eh? Uh -huh. subscribe you no, know, you know pass like that.